hello my ogbongelicious and betalicious people. how una dey o my name na jedidiah morin i be nigeria youtuber based in delta state yeah my people, o This girl wey be so una dey see her picture here na her matter her update This dis eh, okada rider sandra na be her name the Go Kada rider, where her matter reigned seven months ago concerning um, her story, her updates. Waiting don't become of her now. I want to talk. Am I betalicious and uh, country people? I beg. make una follow share this video no be say na only the one will be say then talk about regina daniel now na come dey share i share video wey be say go see inspire most of our young ones will be say we go let them know say there is dignity in labour Not be saying na na you must go marry billionaire before you go make am in life life now all about um, how um, you your mindset yeah your mindset so quickly update about this sandra but before i go talk about the update make i say remind una who she be sandra na student of uh, yabatech polytechnic for lagos according to her she did do this gold cadre for a living that now she they take send herself go school she came into limelight when she cry give the lagos state government because lagos state government seven months ago then banned okada and keke The same people know no ride okada and keke again and this girl go already go this company to Now she they drive dis eh, go okada go get the okada for higher purchase Now she they drive take they send herself go school So the thing no come just go down well with her. She can't cry her belle lose. She can't come to the general public say, abeg o Lagos state government make una no ban this okada because na this okada now dey take dey manage Maggie and Margaret now I take dey send myself dey go school so her story come really touch a lot of people some people come come to her aid ah they come really say this kind fine girl this kind fine and beautiful girl will be say she not think to go look for to go be number seventh wife to to somebody or to go marry people husband or to go do as she not think all those one she just quietly go for this company go collect okada They drive take they manage her life so now the girl matter na i carry come so that time when this whole thing happen heaven baba god there when dey heaven come smile to her come come to her aid come make sure say e send good people wey be say e come help her no be people wey be say dem come marry her but people wey be say dem come put smile for her face one of the foundation wey help her na be this dis eh, mr adedeji olakokun ceo of kokun foundation na this man na come give her this car her when they give this girl this car her belle con be sugar factory she can't happy she can't lead down she can't happy well well she can't thank the man He say may god bless the man many nigeria come bless the man or oh, come thank am where well say ah oga you do well for you to look finish put smile for this girl her face god when he dey heaven go put smile for your face too for you to look this girl finish you no take and say you want marry him. for as um second wife so that uh, you call the show and motto. no you just give her say take go help yourself you do well so mr um, olakokun uh, eh, wetin be that name ola olukokun ceo of uh, kokun foundation i say thank you Mister. sef follow the thank you because when person see good thing make it talk why are they bring this story be say i make if some some kind video where be say we supposed to they make make it go viral una no go make am make e go viral na the ones wey be say um, um una go get view na that one na dey take do make e go viral make una say make this one make e go viral so that all dis our young girls dem go know say there is dignity in labour no be say no be say you must go collect person husband before you go make am in life so na her update the update about uh sandra be say she don open her own foundation wey she dey follow take dey help people she say if no be say this um, um, cocoon foundation follow help her her life will no better say her life now done better because she can't use the car wey be say they give and they do uber driver Can't they use am until they get money Can't take open a own foundation you know say that period people help him himself say ain't go follow help people. Now so she can take open her own charity foundation this oh. the eh, foundation name now sandra egbuna charity foundation it's a non-profitable non-governmental organization the foundation was established by her to give back to the society through entrepreneurship and empowerment scheme na the thing wey dis foundation dey do so she don use am take help a lot of pipo so make una share dis video no be long one make una share dis video make una make dis video to go viral. so that una go we see encourage our young ones our girls them. Not be saying that you go go marry somebody husband because for the fact say um not be everybody go see person like ned Moko. uh, now the truth be that not be everybody go see that kind opportunity so we go see encourage our girls say there is dignity in labour you can still do something without even depending on one man all right or without even depending on one man so this uh, sandra Ukebune foundation that is the charity foundation the first project wey be said dem carry the first distribute um, uh, the basic uh, preventive kits and full stuff to 50 households. Now the thing where they say this girl do oh, from this uber driving work where they say they e do and a lot of people can't just dey help her they give her since she get the mind to give so she don distribute those eh, full stop to 50 people. so this during this period of lockdown now waiting this her foundation do When I know say eh, koro koro matter where they grant, e make alarm They stone a lot of people. People they suffer and this girl be say "He don't suffer before He don't really super well well he don't use maggi manage margaret and he don't know how suffer they be Now he say no He no go They they get small small money from this foundation say he no go help people. Then she come at come carry out dis eh, project so because of that one a lot of people think they they dey support her her her foundation so me this thing where this i they do sandra no pay me o oh. i no know sandra i no know where sandra they stay moot and never see but i just make i bring this thing come my platform so that una self go follow share dis video make e go viral make pipo dey see wetin no be only baba tin we go dey share na bad news na na na na di masses na or viewers na dey make a lot of bloggers dey dey go dey bring all dis story dey bring story because dat tin one una ear dey dey dey scratch una one ear na im dey tell una. so when i see video like dis una no go gree share am na no go gree make am make e go viral make una see say. uh, make the young young ones where they come at make their mindset make their orientation They change make them not just put their mind saying, "I want man I say, just be my people so now here i won't stop god bless you guys o could una hit the subscribe button if I never subscribe be part of this channel i could then bring una more updates on any gist thank you.